iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema
ni ukuvuga mu bikorwa bitegura yubire twarashizemwo n'iki kintu cyo guhuza abana barerewe mwa kino kigo na cyane cyane umugwi pesi endi rove uwo ni umubikira mama Aline karerwa uyobora ikigo urumuri aho ni mu ntara ya gitega mu burundi iyi nkuru n'izindi zivugwa muri icyo gihugu turazigarukaho mu kanya gato ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba abantu batatu bishwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu mpera z'iki cyumweru turangije mu ntara ya mwaro mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru y'umunyamakuru wacu eloge wirikaneza abo bantu biciye mu makomine ya rusaka na ndava bagandaguwe mu majoro yo ku minsi ya gatandatu no ku w'imana muri komine rusaka uwishwe yarasiwe ku musozi wa bunyange nyakwigendera yari umudandaza akaba yari umusore nk'uko byemezwa na musitanteri wa rusaka bernardine nduwimana kuri uwo musozi abandi bantu bane barakomerekejwe n'abantu bitwaje ibirwanisho abo bitwaje ibirwanisho barashe kandi no ku musozi wa bugorora muri komine rusaka nyene aho bahakomerekeje umuntu umwe abajejwe intwaro bemeza ko amafaranga atari make n'amatelefone ngendanwa yibwe muri ivyo bitero gushika ubu abagize ivyo bitero ntibaramenyekana umupfasoni nduwimana arongoye komine rusaka ahamagarira abanyagihugu bose kurikanura bakirarira abasaba kandi gutanga amakuru hakiri kare igihe cose biketse ikintu kitagenda neza canke giteye amakenga iruhande y'uwo mucuruza yiciwe bunyange kuri uwimana mw'ijoro abandi bagabo babiri biciwe muri komine ndava mu ntara ya mwaro nyene ku munsi wa gatandatu mw'ijoro bomwe uko ari babiri bigisha ku ishure nshingiro ry'ahitwa bugera muri iyo komine ya ndava barashwe n'abantu bitwaje inkoho mu gihe bariko batahuka mu mihana yabo bavuye kwivuna akanyota ababagandaguye bagiye babiza amatelefone ngendanwa n'amafaranga yose bari bafise aloyize ndenzako musitanteri wa komine ndava amenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi n'icayobatumye bimenyekane umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu abona ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene ishobora guhagarika ubugizi bwa nabi mu gihugu leonse ngendakumana anavunira akagoha abakora amabi bose ko batokwijajara kuko ubutungane buzobakubita intaye mu gahanga naho hazoba ari inyuma y'imyaka myinshi abafashe ibigwanisho jewe nabivuze kuva mu mwaka w'ibibiri na cumi na rimwe aho kunyumviriza banjana imbere y'ubutungane nawe bati nimuguma mushira imbere ivyo kugwana burya n'abandi bazotinda baruhe mu vya politiki baje muri izo nzira je ndamaze kumva imigwi maze kuvuga nk'itatu ti twebwe nta yindi nzira nayo tubona abanyapolitiki n'ababishoboye nibasubize ibintu mu buryo hama nadushira igwanisho hasi ivyo biganiro abarundi barushe n'amakungu yarushe vyotangura je ntibazotanga mu gihe usubira kuvuga ngo ariko barafata ibigwanisho kandi abo kumviriza niba bahari bafashe ibigwanisho nabo nyene kuko iyo aba twebwe tuvuga ivya politike gusa iyo aba bariko baravuga ngo bariko baratunganya ibiganiro ngaha mu gihugu hagati narabumvise iyo abishoboka baba barahagaritse intambara iyo abishoboka abantu baba barahungutse abafunzwe baba barafunguwe urumva rero nta n'ikimwe gishoboka ari nacyo gituma nibaza nti ntawokumirwa muri ivyo biganiro kuko imera n'imperuka bibaho bitabaho abariko barakora ibyaha bazobibazwa ari nabo mbona babibazwa haheze imyaka mirongo ibiri mirongo itatu genda ubatse mu bihugu vya afurika ndabumva abego bigo bajanwa hariya muri za sentare mpuzamakungu usanga haramaze imyaka mirongo ibiri ivyabo bakabibazwa iyo myaka yaraheze n'abandi bazobibazwa rero ntagira ugira impungenge inzira ya politike niyo nyene yoroshe ibibazo vy'abasirikare biza kubera ibiganiro vyananiranye kubwa Leonce Ngendakumana ngo icyangombwa no guhagararira amasezerano ya Arusha yatumye Burundi busubizwa iteka mu makungu muri komine Ndava kuri uyu wa mbere hari umwigisha wo kwishure nshingiro yahitwa Muramba yafashwe ariko gushika ubu ha mu gipolisi canke abajejwe intwaro nta numwe aremeza kwira ifatwa ryiwe ryoba rifitaniye isano n'ubu bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu hari haheze hafi amezi abiri abandi bantu babiri biciwe kuri zone Ndava ya komine Ndava intara ya Mwaro umwe yari umupolisi w'inyamirama biopeji uwundi nawe yari umunyezamu ku ngoro y'umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi eloge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze cyane mugenzi wacu eloge wiri kaneza mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akamaro ko kuba mu muryango wa w'afurika mu mbabarire abana bagendana ubumuga bwo kutabona barererwa mu kigo urumuri aho ni mu ntara ya gitega bavuga ko bashobora kurengera ubumuga bwabo bagatera imbere nk'uko abandi batera imbere ni inkuru y'umunyamakuru wacu fidel d'antoine nsabimana umubyeyi nashira uburyohe niko urashaje sema aha ni mu kigo urumuri ikigo cigisha abana bafise ubumuga bwo kutabona kiri ku mushasha mu gisagara ca gitega hari mu ijoro ryo kuri uyu w'imana hariko habera igiteramo ico giteramo cari citabwe n'abantu isinzi bavuye mu mihinga itandukanye y'uburundi baje kuraba umugwi w'abaririmbyi batabona uwo mugwi witwa peace and love usanzwe ukundwa cane kubera ubuhinga bafise mu kuririmba no mu gucuraranga umubikira mama Aline Karegwa arongoye ikigo urumuri aratubwira intumbero y'ico giteramo igiteramo ingene caje ubwa mbere hoho twari dusanzwe eh, turi mu mwaka wa yubire aho twitegurira ku- kuzosozera imyaka mirongo ibiri n'itanu ikigo kimaze gitanguye eh, mu kwezi kwa kabiri ni ukuvuga mu bikorwa bitegura yubire twarashizemwo n'iki kintu cyo guhuza abana barerewe mwa kino kigo na cane cane umugwi Peace and Love usanzwe ume- umenyekana mu vy'ukuririmba kugira ngo baze aho barerewe banezereza abana babaha umwizero ko nabo nyene bamaze kuva ngaha bazoshobora kubandanya ubuzima bwabo neza ko ubuzima bushoboka babatera intege Jean Bosco Ntiganzwa arongoye umugwi Peace and Love aha ni ahantu twakuriye twamenyeye kuririmba ni abarezi batureze kuva kera nimba ushobora kuba umugaye amaso hari uwundi atakubwira yuko mu mugongo iwe afise ibipfunyunyu afise ibikovu afise iki afise ubumuga buri kwinshi kumugara rero ni ukumugara ku mutima ni ukumugara mu mutwe ukaba mu maboko ntenderi ukaba mu hogo mpamire abantu avyo bafise nababwira yuko bakomeye ba- dukwiye kubaho tumeze twiyumvira ko turi nk'abandi nta birebire dushobora gu- gufasha i- i- iki kigo atari urukundo n'amahoro kubereka uwo munezero ako kanyamuneza baduteye mugabo icyo nshobora gushikiriza ni uko nibatangura umwaka vurema w'ishure umugwi peace and love urashobora gufasha ukagura impapuro gatoya je ndazizi twarazigiyeko zirazimvye mugabo natwe muri buno buryo twaronse kandi tukaburonka bivuye kuri rino shure ryatwigishije natwe turumva ko dushobora guterera tugatanga izo mpapuro ndiho ku bwayo Maria Roza umwe mu banyeshuri bo mu kigo urumuri yaratubwiye uko yiyumva ikintu cyatumye twishima ni uko bakuru bacu batweretse umutima w'urukundo batweretse igishika badufitiye batweretse ko bazoturera ni intambwe batweretse yuko natwe twakwizigira tukabona yuko abatabona dushoboye kandi mbere turabona kuko umutima wacu urabona duhumya amaso y'umubiri mugana amaso y'umutima arabona dufite umutwe wo kwiyumvira ibyiyumviro birashe bituma natwe twiteza imbere mu buzima bwacu Elifazi arakaza ni umusore yiga muri ico kigo ko je vyampaye ivyizigiro vyinshi vyatumye nizigira yuko nanje nshobora gutera imbere mu vyo ndiko ndakora n'umuziki nabo nyene ko ushobora kunteza imbere kuko nabo nyene twama twumva yuko bahereye ku tuntu duto duto nyene si uko bari bazi kuririmba cane bakiri batoyi ikigo urumuri gifise abana mirongo indwi mu buraro bwacu naho umugwi peace and love ukaba usanzwe uremesha ibiteramo bikomeye kandi bihurumbirwa ku rwego rw'igihugu na mpuzamakungu uwo mugwi watanguye gutera imbere ufashwe mu mugongo n'ikigo maison shalom co mu ruyigi ari naco cabaronkeje ibicurangisho vya none watanguye kumenyekana cane mu ntango zo mu myaka y'ibihumbi bibiri igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika akamaro ko kuba mu muryango wa afurika y'uburasirazuba ntikaramenyekana ku barundi bose abarundi baba ku mupaka uhuza tanzania no mu burundi muri komine bukemba mu ntara ya rutana barasaba guhabwa ibisobanuro bikwiye ku bijyanye n'uwo muryango ni inkuru y'umunyamakuru wacu fidelite ishatse mw'ijoro bara mu burundi yamara ku murango wigwa kwisumamwo mu gihugu kibanyi cya tanzania
hari hari umwigeme yawuteruye abo ni bamwe mu barundi twasanze ku cambu ucuruzi rwa maragarazi rugabura uburundi na tanzania ku ruhande rw'uburundi turi muri komine ya bukemba mu ntara ya rutana ku ruhande rwa tanzania nahitwa igasuru mu ntara ya kigoma abo hakuno mu burundi barashobora kubonana no kuvugana n'abo hakurya muri tanzania kuko hagati y'igihugu n'ikindi kuri urwo ruzi rwa maragarazi nta metero mirongo itatu zica hagati dutwara dutware kamwe kamwe kamwe kamwe yego gatware kamwe kamwe bamwe bariko barajabuka n'ubwato baja muri tanzania mu gihe abandi nabo bariko baraza mu burundi rero singomba kuvuga ku irati
mu badukikuje harimo abarimyi abikorera imizigo n'abasoza ubwato bwunguruza abantu n'ibintu abarundi bemeza ko batunzwe no kwisumamwo mu gihugu kibanyi ca tanzania ibihugu vya tanzania n'uburundi bihurikiye umuryango w'ibihugu bigize afurika y'ubuseruko eac naho imirimo y'abo barundi irangukira mu gihugu kibanyi ca tanzania bamwe muri bo ivy'umuryango wa afurika y'ubuseruko baduhishutse ko ataco babiziko kumva ngo umuryango wa afurika ariko nkaho je vraiment kuri nta nsiguro nini hano ushobora gutabura turashika kure tuja gusa nk'aha hatushikira nk'aho hafi bivyo kuvuga ngo amafurika na nini ntibikurikirana cyane uwo muryango wa afurika y'ubuseruko ndawumva bavuga ku iradiyo mugabo ntabyunzi sindabikurikiranira hafi kuko jewe njabutse ngaho hakurya nkarondera ubuzima nkarima hanyuma nkaronka mbona kujabuka ni ibisanzwe nyine ko kubera twege biza taturaba nico nyine gituma tubifata nyine nk'uko nkagenda umuntu nsanzwe ndi muto muto mbona bwira njya niryamira hanyuma nyine nkaca nshimuka nyine mu banyagihugu twasanze kuri ico cambu hariho abahwihwisha ku bijanye n'akarusho k'umuryango wa afurika w'ubuseruko ku munyagihugu icyo maze kumva gusa ni uko umuntu ari muri ibi bihugu bitanu bigize afurika y'ubuseruko nk'uko ngiye muri tanzania ntibashobora kungombagura cyane nk'uko mu minsi bitari bwo bitangure biri niko karusho kahari barigeze kuvuga n'umugambi w'uko bazorondera nk'ikarangamuntu bashobora kubaha abanyagihugu iyo karangamuntu iga- igakora muri ibyo bihugu bitanu byunze ubumwe sinzi ko byaba bisa n'ibyo bya yasese urumva bariko barasobanura yuko tuzogira ubwisanzure soko zikaba zimwe n'abo batazi cane ibikorerwa muri afurika y'ubuseruko bamwe muri abo banyagihugu bisumba mu gihugu ca tanzania bashikirije ku vyuma vyacu bifata amajwi ivyokorerwa mu muryango wa afurika y'ubuseruko maze bikabagirira akamaro nganye nk'aha ku mupaka ugeze mu bijiji biri kure amahera y'uburundi usanga atagikora dukoresheje ifaranga rimwe nk'ibi bihugu bitanu bigize ubumwe bwa afurika kuko urumva turiko turarondera ubuzima byosha bituryohera kurusha uko twari biri urinda kuvunjisha amashiringi n'amarundi urupapuro rw'inzira murekarengane pasiporo twobisaba tugiye mu bindi bihugu atari ibi bitanu ibi bihugu bitanu nari nzi yuko ari kujya ku mwana avuye ku- muri uru rugo akaja mu rugo rundi kubera baba bamuzi yuko ari uwo bavukana nta bindi biriko baramubaza baza ari umubanyabama bamubona nukwiyagura ngiye i burundi mbefise y'umukoragori ngiye i tanzania mbefise y'umukoragori ngende i kenya mbefise y'umukoragori yani hose ndi kandamiza kandamiza kandamiza hapo ndo safi niwo muryango w'ubumwe bwa afurika abanyagihugu bose twahuriye ku cambu ca maragarazi basabye ko abo muri leta babijejwe boja kubasigurira ibijanye n'uwo muryango wa afurika w'ubuseruko abantu b'abategetsi b'i burundi hari ibintu bimwe bimwe bigumiza ko hariya byategetswe kuba twobimenya natwe abantu bato bato nka twege turi ngaha ku rubibe dushobora kwiyumvira ukaja no hiyo kurere mugabo bivanye n'ukuntu babigusigura ukamenya ingene ushobora kwisigura nk'abo bafata bakakubagura umuntu afise nk'iyo karangamuntu y'u Burundi ugashobora kubabwira baba bagufashe ingene ibintu vyifashe yego ni byiza kugira ngo badusigurire kugira tutomokegwe kugira ngo aho tuba turi hose tworoherwe ku kazi tuba turiko turakora Eh, amategeko atugenga tukamenya ukuntu tuyagenderaho mu kiganiro cyo guhanahana ibyumviro hagati y'abarundi bari mu nama nshingamateka ya EAC n'abamenyeshamakuru abo bashingamateka bo nyene ubwabo bariyemereye ko ibikorerwa muri afurika y'ubuseruko EAC bitazwi n'abanyagihugu bato bato afisa mose yavuze ko ico kintu bagiye kugihagurukira ako kanenge kahave tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu rero harabayeho amakosa yo kudatanga information yo kutuguruka abanyagihugu bumve ko integration ni yiwabo si yabajya bagenda mu manama nico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu reka natwe dusohoke tugende tuvugane n'abantu twiyumvira rero yuko iyi cadre n'aba- na le media yodufasha kubera mwebwe mushikira abanyagihugu gusumba twebwe iyo nama ibyo byavugiwemwo yabaye ku munsi wa mbere uheze yaheze hafunitswe ko abamenyeshamakuru bagiye koroherezwa kuronswa amakuru yerekeye ibikorerwa mu muryango wa afurika w'ubuseruko mukamenya ko uburundi bwinjiye icese mu muryango wa afurika w'ubuseruko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi muri komine mukemba mu ntara ya rutana fidelite ishatse ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane wohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika amasegonda mirongo itandatu yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri iki gihe mu burundi hari ikibazo cy'abana b'abanyeshuri baregwa kwangi- kwangiza ifoto y'umukuru w'igihugu pierre nkurunziza mu bitabo by'amashuri twaboneyeho kuvuga ku bana bafitanye ibibazo n'amategeko umwana ufitanye ikibazo n'amategeko turamusobanurirwa na ale rurangangabo witangiye guharanira agateka k'abana by'umwihariko abana bafitanye ibibazo n'ubutabera
umwana afitanye ikibazo n'amategeko ukuntu umuntu yamusobanura ni umwana uwo ari we wese ariko arakurikiranwa n'ubutungane gucaha iki cyangwa ikindi ariko rero nyine ibyo byaha bisobanurwa n'amategeko yanditse yanditse nibyo nkubwira nyine arinze arinze akurikirwa n'ubu- n'ubutabera arinze a- ahamagarwa imbere y'inyamiramabi cyangwa agahamagarwa imbere y'umushikirizamanza cyangwa imbere ya sentare ubwo nyine aba yamaze kuba mu bibazo n'amategeko minani wiriwe neza mwiriwe neza munyamakuru hari ikibazo ufitiye umutumire ego hariho ikibazo mm, nari mfitiye umutumire mbese ni nk'i- ni nk'intererano yavuze cyane ku byerekeye urwaruka turabye nk'ibyo babikorera mu kino gihugu cyacu urwaruka rwinshi usanga ruri ibirikime y'ibiri ko biraba none hamwe byo- tukaba twumva amategeko nayo akingira urwaruka uwo uwo mutumire wacu ko yayize ko cyane cyane cyane kuyashyira mu None hamwe- bikorwa eh, kuyashyira mu- mu mu ngiro ngiro.
Eh.
none hamwe byagaragara rwose akabona abantu bakuze ari bo usanga bariko barakwegera mu ngorane urwaruka ayo mategeko yoyo kw'abo bantu bakuze bat- bakwegere ingorane mu rwaruka bo ayo mategeko abavuga kwiki ikibazo cyane cyari ico urakoze minani noneho duhamagare na vincent vincent wiriwe wiriwe hari ikibazo ufite yego byose ikibazo ikibazo ntubaza mbega i- i- ibyo bintu byakozwe abo bana babikoze igihano cyoba aricyo kubafunga cyangwa cyoba ki- aricyo gukoza n'amatohoza yo kurondera abari batumye ye urakoze yego sawa sawa niko se alain aba bantu babiri minani na vincent umwe aravuga ati abantu bakuru bakuru bakururira abana mu ngorane aya mategeko arengera umwana hari icyo abavugaho Eh, uravye na- ico bita- ay- aya mategeko naco avuga kuri abo bantu kiretse iyo umwana icyaha yakoze agifatanije n'umuntu akuze barashobora kuja mu rukiko mu- mu- muri sentare bose bakaburanira hamwe bakaburanira hamwe iyo bako- bakoranye ico caha ni ukuvuga umwana akoranye icyaha n'umuntu mukuru mbese ubwo umwana nawe ajya muri sentare y'abantu bakuru yego arajamo nta- nta sentare y'abana ihari Eh.
Ariko gusa nta sentare z'abana zi- nta- nta- navuga ngo nta makuru spesiyale ahari y'abana cyangwa amatiribino spesiyo y'abana Eh.
ja muri sentare nk'iz'abandi bose ariko umucamanza afite urwo rubanza niwe amenya ukuntu amugirira icyo bita jisite spesifike Eh.
hamuyu nawe avuze ngo ngo ni ukubera baca bashaka kubyitiranya abo ba- abo ba- abo- abo banywanyi bahamagaye baca bashaka kwifatanya na cya- na cya kibazo kiri mu burundi Yego.
abariya bana bafunzwe Eh.
bariya bana ni- ba- bajya bagirirwa icyaha kimwe bagirirwa ko ba- ba- bahungabanije umutekano w'igihugu donko ba- batutse umukuru w'igihugu Cyo rero- icyo rero cyo ni icyaha giteganijwe n'amategeko nacyo kihatekanye ariko abo bana twe tuko turavuga ni Mm.
abana bakoze ibyaha barica bariba barafata ku ngufu bako- bakora ibi- ni ni ibyaha byinshi Eh.
Iyi ni ibyaha byinshi bo nuko baca bafatira kuri icyo kubera nyine nicyo ki- nicyo kiba- nicyo kirabababaje na- nivyo kiba tubabaje twese ariko ariko twe twako ku ku kiganiro cyacu turiko turavuga ibyaha muri rusange ariko rero nimba se icyo cyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu giteganijwe cyangwa se cyo kumusuzugura giteganijwe n'amategeko noneho umush- umugenzacyaha mbese inyamirama bakavuga ati abo bana koko nicyo bakoze amategeko dore ngaya bayarenzeho uyu nguyu vensa aravuga ati igihano ni icyo kubafunga mu bisanzwe u- mu mategeko uko amategeko avuga Mm.
gufunga umuntu igihe ari ni- ni- biba ari nko ari nki- nk'intwaro ya nyuma igihe bitagishobotse igihe mubona ko umuntu yahava agenda cyangwa bava eh, navuga yasibanganya ibimenyetso aha, ibi- ibi- ibimenyetso naho gufunga nu- naho yaba ari umuntu akuze kumufunga ka mirindi Mm.
ni ni igihe biba nyine ari ni nka ni nka desizo ya nyuma y'umu- y'umushikirizamanza Mm.
ahandi bwo baza kuburana baza kuburana ba- bagize ariko ku bana hari ikintu cyitwa enquête sociale burya urinze ubona umwana akora icyaha nka kiriya cyo gutuka umukuru w'igihugu Mm.
ugiye ukagira enquête sociale ukagenda buke buke ukabaza mu rugo iwabo uko abayeho uko ababyeyi babayeho uko umuryango ubayeho urashobora gusanga igituma ya- ya- barakoze ririya kosa Mm.
urabona kuva dusubiye inyuma gato kuva eh, ubutegetsi bwa nkurunziza bubaho Mhm.
bironi niyo muperezida wenyine agiye agiye mu bitabo kuko nta wundi muperezida twigeze tubona twe mu bitabo kuva twiga Eh.
hariyo gwa gasore gusa gwa gasore nka ero nationale Mm.
na mu bitabo tukamubona ku noti tukamubona hehe kandi gwa gasore icyo gihe batwigisha yuko ari papa ari ari, ari umubyeyi w'igihugu yashatse kwikukira yagize iki bakavuga ibigwi byiwe Mm.
akatwigisha ko ari umuntu yadukuye ko ingo y'abazungu bamatse ibihugu yakoze ibintu byiza Mhm.
bituma bitigeze biba ariko rero ku- ku byerekeye uyu mu perezida nawe ahari Mhm.
hariho abavuga bamuvuga neza n'abamuvuga nabi mwana mubyumva ku maradiyo yose baraba hari abanenga hari abashima Mm.
umwana rero nimba ava mu muryango unenga cyangwa nimba ava mu muryango ubwo butegetsi butigeze bworohereza ubutegetsi buti usho- ashobora no kuba ari n'imfubyi bariya bana bashobora no kuba ari n'imfubyi nuko tu- tutazi tutabagira icyo bita enquête sociale ni ukugenda ku- ku- ku ivuko rye ukamenya ukuntu yakuze ukamenya ukuntu abaye ukamenya icyamubabaje icyatumye ahitamo gu- gutabura irya foto ntatabure umwami mwambutsa kandi a- amuri iruhande ntatabure ndadaye ko na ndada yarimwo ntataburemo ndadaye nitwumva ukuntu yaca agenda kuba inkuru nziza ugiye rero ido n'ido umushikirizamanza ashobora kuba yarabafunze ariko iyo abanza iyo abanza akagenda akagira itoza ryimbitse bituma bari bana bakoze biriya ko no kwishuye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'abana bahura n'ibibazo n'amategeko desire wiriwe mwiriwe cyane ikibazo cyangwa igitekerezo eee nariko ndabaza gutya Mm.
mbega ko ubwa mbere umunyeshuri yanditse mu- mu gitabo ba- ba- baramwirukana bakabwira umubyeyi ngo nakigure Mm.
none ubu naho byagenze gute kugira ngo bavuge ngo nashunga ndumva ifoto y'umukuru w'igihugu yajya mu gitabo ngo ikora iki imari iki ku munyeshuri yabashaka bamwige bashaka kumenya iki sinzi ko hari icyo mwishyuraho murakoze sinzi nimba icyo kibazo kireba ana cyangwa se kireba ijwi ry'amerika by'umwihariko ka mirindi tomasi kubera ko igihugu kiba gifite uburyo bwacyo bwo gukora gushyira ifoto rero y'umukuru w'igihugu mu gitabo ibyo ngibyo ni ukubi- ni ukubibaza abashinzwe uburezi mu burundi ubwo ahari none namwe twazabashaka mwize amategeko kuturusha hari itegeko rihari ryo gukunda umuntu ku nguvu cyane nashaka Ntaryo- kumenya nashaka kumenya ko gushyira ifoto mu- ku gitabo mbega nk'umugi wanje borishyirako bakarica bagasaraba byoca bigenda gute ibyo ari byo byose ndumva umutumire yavuze yuko abo bana bashobora kuba bagirizwa yuko basuzuguye umukuru w'igihugu kandi icyo ngicyo ni ikintu giteganijwe mu mategeko ahana ndumva rero ahubwo nawe wafata ibitabo ugasoma hanyuma ukamenya uko bimeze urakoze cyane desire sawa namwe murakoze Alain nihaye gusubiza desire sinzi nimba ibyo avuze hari icyo nawe wabivugaho uyu mu- musubije neza Mm.
Eh, mu Burundi- ndashaka ndam- ndamurangire mu burundi hari ikintu cyitwa biro dedikasiyo virale niba yita n'ibiro bi- bitunganya inyigisho mu mashuri Eh.
barabonye babona ko hari bakwiye kujyamo ko yabivana n'ikigo bashaka gutanga ni niko babi niko babifashe yabaza nko muri BR ikorera iruhande ya radiyo na televiziyo y'igihugu yagenda akababaza nyaza ko bomuhe igituma ari we arimo ari igituma ari we arimo mu baperezida bose ba- batwaye
Eh.
Mm, ikintu no- nomwongera ko ni ukubera perezida nkuru nziza aratandukanye n'abandi baperezida bayoboye uburundi Mm.
Ara- arazwi cyane ara- aramenyerewe kubera ibi- ibikorwa bimwe bimwe akora Mm.
n'umuntu akina umupira hamwe n'abanyagihugu urumva akina umupira abana baza kureba umupira uranza ahaca kenshi cyane n'igare kuko arakunda kuva igitega n'igare akajya i bujumbura aca umuranza rero akavuyo yose akajya i bujumbura n'igare yego n'igare Eh.
yego agakina n'imi- na- ikibuga cy'umuranzi yagikiniyeko nk'amamaci ya chicago ni- ni menshi cyane ni ukuvuga abana baramuzi arazwi cyane hanyuma rero aka- hari abamuzi ku- mu- kuri ibyo ariko rero ikintu dusubiye inyuma kimwe navuga ngo ankete sosiyale bariya bana ugiye ukaraba nibaza ko ari nacyo gituma bariko barabarekura ugiye ukaraba igituma bafunzwe igituma ba- bakoze biriya wawugitora uravye imibereho yabo urebye ukuntu ba- ba- bazi uwo muperezida ukuntu bamuzi icyo bamuziho ikimuvugwako ibimwandikwaho wa- nicyo gituma bamuzi n'ibyo akora singiye kubi- kubidondagura ndavuze umupira abana barawuraba cyane ndavuze igare kandi Mm.
arako- ajya mu bikorane ajya mu bikorane ku masitade akavuga ubutumwa bwiza akavuga ubutumwa bwiza akavuga n'umudamu wiwe ni ukuvuga ko abana baramuzi cyane Mm.
arazwi cyane ndakubwire nk'ibibazo twaguma duhura kenshi n'abanywanyi babyumve muri aba bana amakosa y'aba bana menshi icyo yavako yava mu mashavu ubundi aguha akarorero nk- iyo bambaza ati mbega umwana w'imyaka cumi n'ine arashaka kwica umuntu aramwica aka- akamurangiza gute rero hari igihe umwana aba ari imfubyi umuryango wamutoye kumurera uka- ukamu- ukamurya ukamurya mu byo ababyeyi basize iyo ugiye ukaraba rero igituma yihishe uwo muntu yari amureze cyangwa uwe intabo cyangwa wese wawe ariko usanga avuga ati jye namutemye kubera inka za papa zose yaziriye kandi wagenda ukabaza ugasanga mu by'ukuri baramuriganije uwo mwana bimukuraho icyaha ariko bimukuraho icyaha asasina donko infraction ya asasina imugumaho Yego.
ariko rero umucamanza ntiyaje ntiyaje isi specifique mu kumucira urubanza ntibamucira urubanza nk'undi nk'uko kwa kamirindi watema umuntu wowe. n'abo bana rero ba- ukuntu bibasiye iyo foto y'uwo mukuru w'igihugu havuzweho ibintu byinshi muri uyu mwaka Ubu- uja gusanga ari nk'umwana ubu atakinywa amata yahora yanywa kubera nka se yapfuye muri iyi miburungano kubera nka se yoba afunzwe azira ubusa kubera nka nyina yoba yararashe kubera nka mukuru we yari amutunze yoba yarahemukiwe n'ubwo butegetsi umwana yabona iyo foto rero ati bwa butegetsi bwa nyakamata bwa butegetsi bwa nyakanido bwa butegetsi bwasubiza ku bijumba najya penkupe ati u- umukuru wabwo ni uyu agafata ikaramu akamujomba mu jisho kubera Mhm.
abuze ukuntu amugeraho Ibyo byose rero abakozi abahinga muri psikoloji abakozi nka teredezone yabifite abapsikologe abafite abahiriste bakagira hamwe bakagira bakajya kugira ankete sosiyale bakajya- bakagenda hamwe mu rugo rw'uwo mwana bakabaza igituma yakoze icyo cyaha ugasanga baratoye ingo n'imvano yatumye uwo mwana a- a- kuko umwa- umusaza umwana umwana ni umwana nyine umwana ni umwana Eh, ubwabyo ubwabyo kuba ari umwana icyaha cyose yakora kuba ari umwana ni inyoroshya menyesha cyane ariko kubona a- ari ari- ari kumwe n'izindi foto ni- ni- ntibatabure ya ya mwezi gisabo ko irimo ntibatabure ya mwambuka bagaca batabura ya Vunziza. urumva ni ibintu ugiye ukabyiga ku i- ku isoko ku ivuko ryiwe hariya muri mu rugo iwabo Mm.
bose ukamenya icyo uwo mwana yakoze ibyo
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwijwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko ngo nje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kiri ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
mu makuru y'imikino mu kanya kujya kuri uyu munota ikipe y'ubutaliyani irimo irakina n'ikipe ya esipanye Eh, biracyari ubusa ku busa umukino ukurikira nuza guhuza ubwongereza na isilande hanyuma hazakurikireho imikino ya kimwe cya kane y'irushanwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'uburayi nshuti rero mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire na fatuma alimas karara wadufashije gushyiramo kino kiganiro muri studio muri kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika